angela okorie nollywood actress wey dem dey call angela okorie don finally break silence after e give uche elendu and anita joseph woto woto woto woto anyhow for social media e say if dem make pim e say make dem make pim say im go come out come come bring out receipt of how dem take kerewa eh, babalawo native doctor talk all sorts of things na people come dey wonder say where this anger dey come from angela okori since when you dey do this your nollywood we never hear say you and person get kwanta we never see angela for dis kain mood wetin dey happen why e con dey give um, uche elendu woto for her birthday When uche elendu post video na tonto dike na im e start this whole thing o oh. post um, video say e dey do birthday angela con go for there con go talk say uche na uche elendu na 50 years say e just dey talk say him be 40 but my people o oh, uche elendu don bring out birth certificate as he bring out birth certificate na angela was not angela was <laughs> angela okori come i don't know what to make me go dey call uh, angela Woods, no be angela Woods, my people angela okori come talk say that birth certificate wey uche elendu bring say na na Oluwole. Say anybody can do this birth certificate. Within five minutes, just go system, you go do and you go carry and come out. Say make you go bring her WAEC result. Say she dear am. Say she dear am. Say make she go bring her WAEC result, my people. I say wahala no come too much. Wahala no come too much for this our social media space. My people no be small thing o. Oh. So, hey, eh, the thing when e dey ground now be say, Angela when people come dey ask angela say angela na wetin happen why we come dey see you for this kind of mood wetin be the problem angela now don come break silent say he and this uche elendo dem be very good friend nothing dey cause quarrel between them. dem no dey quarrel my people una know say e get some friend wey dem dey call unfriendly friend e get some friend wey be say you with dem go be friend dem go dey jealous you you dey see am so according to angela una go hear am for this video everything when he talk when he be say it transpire between she and uche elendu now they come they ask say thing come be anita joseph own He say anita joseph na supporters club anita joseph na supporter club you know even find out wetin happen Started to talk of how kama take eh, catch up with angela eh, Angelo Corey. how come. now he begin the talk oh. He e say He gets all anita joseph secrets for her palm bam. He gets all anita joseph secrets for her palm bam. say but the husband a better man the husband a good man na him make him. say if not hey my people as the matter just dey as the matter just dey circulate as uh, uh, anita joseph husband see the matter now he say in dear in dear angela okori say make angela and Corey bring out receipts. make he come out come talk wetin im wife do my people Now some people they tell angela angela angela ike no go scatter people marriage o oh. just leave am o oh. just leave am o oh. take am easy o this this o that that o gbogbo tigbo my people hmm no be small tin o i go leave una make una listen to angela how uche elendu in friend take betray am carry her matter both the one when it happen and the one when it no happen go give this lover This lover come dey talk say she dey kerewa uh, eh, husband and wife e go carry kerewa the husband e go carry kerewa the wife when dem two come know na dem come send people dem come go give am tuza tuza na be all those gun pilot wey full im body my people una go hear the story una go hear the whole gist eh una go hear am make we lis ten to this gist. Everybody knows I don't drag people. You understand me? But when this thing keeps coming on with all the lies, I will have to defend myself at this point. Uchelendu came to my house when I was shot, and she was videoing me why they were cutting my skin with razor blade and removing the pellets from the gunshots. Now, for those of you who doesn't understand what is For what? For what? Have you ever seen anyone drag me on social media say Angela snatch husband, no snatch husband? I don't follow for that league. I don't follow for that uh, this thing where they do. I'm not part of their nonsense that they're doing. You can't find me there. You understand? You can't. In that level, you know who fits. I have a lot of people, my friends, that are married. In fact, like 90% of my friends are married. Nobody will come and tell you that Angela do one or snatch one husband or want. I'm not in that. I'm not in that. I know they that level with these people. I know they that level with them. And me, I choose my friendships. You get it? Why against me? For what? I was practically trying to survive. They were injecting me four injections every blessed day just to pass me out and stabilize my life. I took over 200 injections. You had the infantry to video me to be sending to a gullible and wicked blogger that was writing that I slept with a husband and wife, which you and me know it was a lie because I don't know anybody like that all my friends are married and nobody's going to come and tell you that I've ever done anything like that to them. Nobody has ever dragged me. Have you ever seen anyone drag me on social media? I was practically trying to survive. if I am, I'm sure if they have anything against me, they would have posted it since long time ago. But they don't have anything against me. I am not part of what they do. But my anger is why would you want to do me dirty to that extent? Why? Arita was busy saying it was karma. Karma of what? I do you wrong? No, come out and say it. Say what? Tell the world what I have done to you. Why you want to? Why you people just keep gangrene? I am not part of them. The point is, why were they trying to assassinate my character? Why were they trying to write a different story from what happened? That I was coming from a show on our way going back home orílẹ̀. They shot us ten people at Orile and my friend came and was videoing me at home where she saw I was in pain, They were cutting my skin and removing pellets. She was sending to a blogger that was writing a different story altogether, saying that I was sleeping with a married man and a married woman that, and they are the people that shot me. Why are they trying to assassinate my character so bad? Why do they want to really paint me a bad person? That's the point. And that is the, the point is. Guys, make to like and share this video. follow us for our youtube channel uh, for our facebook page see subscribe to our youtube channel on oh, our Maureen Gist oya oh, amona share like all right bye